bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diana ninahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi mu bisanzwe twebwe ino hari haheze igihe kirekire mu ntara ya rwanda ata nshasha zazo zihari twari twaragerageje kuzibaza turazibura
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza iri mu gihugu c'u burundi agaruka ku kibazo c'ikena z'incanco z'ibitungwa bitandukanye iryo kena ry'ibincanco ziriko ziragira ingaruka mbi turaza kubigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko abarwanyi cumi na batandatu umuhari wa leta ya kisilamu bishwe muri misiri mu rugamba rwo guhiga abakora iterabwoba cane mu ntara ya sinayi ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno w'imana n'inzego z'umutekano iryo tangazo rivuga ko abapfuye mu bitero igisirikare kimazemwo imisi ine muri risangi abarwanyi barenga ijana hamwe n'abasirikare bashika kuri cumi na batandatu nibo bamaze gupfa kuva itariki ya cenda z'ukwezi kwa kabiri hatanguye ibitero vyo mu ntara ya sinayi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igisirikare gikuye ku butegetsi perezida muhammad morsi abajeje umutekano baciye batangura kurwanya imirwi y'intagondwa irimwo ishami ry'umuhari wa leta ya kisilamu ishami mpuzamakungu onu ritangaza ko inzara iri kwitera yongera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitewe ahanini n'intambara hamwe no guhunga kw'abanyagihugu mu ntara ya kasayi mu karere ka tanganyika onu yemeza ko abanyagihugu baharurwa miliyoni indwi ari bo bugarijwe n'inzara kandi yo ku rwego rw'amapfa iryo shami mpuzamakungu ryita ya onu rigasigura ko ryasavye miliyoni ijana mirongo itandatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha miliyoni cumi icumi y'abanyagihugu muri uyu mwaka ariko ngo gushika ino saha bakaba batabona ayo mafaranga azova onu yitegekanya gutuma ko inama yiyaguye yo ku rwego mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo zo gufasha mu gisata co guha ibiribwa abanyagihugu hagati mu kwezi kwa kane i geneve mu busuwisi umugambwe ukomeye mu itabwa rumwe n'ubutegetsi muri Sierra Leone niwo waboneka ko uri imbere gato y'indi mu majwi ejo kuwimana ku bice mirongo irindwi na bitanu vy'amajwi yari amaze guharurwa nyuma y'amatora mukuru w'igihugu yo kwigenekerezo ryandwi ariko bigaragara ko ata mukandida yiteze gutsinda mu gice ca mbere ku buryo abakandida bariko bararaba ingene bo kwiyunga mu runani mu kurindira ko hashobora kuba igice kigira kabiri c'amatora umukuru uh, umukukuru kemurantunga mu gisirikare general julius madabiyo yaserukiye umugambwe clpp niwe aza imbere gushika ubu ku majwi mirongo ine n'atatu n'ibice bitatu imbere ya samura kamara yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wo mugambwe usanzwe ku butegetsi apc gushika ubu afise amajwi mirongo ine n'abiri n'ibice bitandatu ku ijana vy'amajwi amaze guharurwa radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi duhere ikiganiro cacu ku makuru agezweho mu gihugu c'u Rwanda urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwasubitse urubanza rwa Lieutenant Colonel Rugigi- Rugigana Rugemangabo uyu murumuna wa General Faustin Kayumba Nyamwasa araregwa ivyaha vyo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara urukiko rukuru rwa gisirikare mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri rwari rwamuhanishije igifungo c'imyaka icenda menyesha amakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa aratubandaniriza ino nkuru Liyetona Koloneli Rugigana Rugemangabo yaje kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga arinzwe n'abasirikare bakuriwe n'umumajoro. Yari mu mpuzankano y'icyatsi kiri nshya, yambaye amataratara ajya kwijima n'inkweto z'umweru ziri mu tubara tw'icyatsi zimenyerewe muri siporo. Uburyo yasuhuzanyaga n'umunyamategeko umwunganira Maître Godefroid Butare ndetse n'umushinjacyaha wa gisirikare, yagaragaraga nk'umuntu ukomeye mbere yo kwinjira mu rukiko, acishamo agaseka. mu cyumba cy'iburanisha umucamanza yamusomeye umwirondoro we maze awurangirije koroneri rugigana amubwira ko mu byo yavuze byose ntacyo yumvishemo kubera ikibazo cy'uburwayi urukiko rwakoresheje ibishoboka rukavuga cyane kugira ngo yumve mu cyumba kitarimo indangururamajwi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yatangiye abaza uruhande rwa koroneri rugigana impamvu rutatanze imyanzuro y'ubujurire mu gihe imyanzuro y'ubushinjacyaha yo avuga ko yamugezeho koroneli rugigana rugemangabo yavuze ko amaze imyaka itandatu ajuriye kandi ko nta burenganzira yagize bwo kubonana n'abamwunganira ngo bagire icyo bageraho yavuze ko yagerageje kubiganiraho n'abasirikare bamurinda bakamusubiza ko uretse kuba bamurinze ibyo kuburana kwe bitabareba yavuze ko afungiwe mu muhezo w'ahantu atasobanuye kandi ko ubundi yagombye kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare ku murindi yakunze gushaka gusobanura impamvu ze mu rurimi rw'icyongereza ariko umucamanza akamugarura amubwira ko iburanisha riba mu kinyarwanda koroneli rugigana aravuga ko impamvu z'icyongereza cyiganza zikomoka ku mateka yanyuzemo ari narwo rurimi yizemo byabaye ngombwa ko umucamanza amusaba kwihangana akagenda gake ariko akavuga mu kinyarwanda asa n'usobanura ko yagombye kuba afite imyanzuro y'ubujurire koroneli rugigana yagize ati biranatangaje guhamagazwa mu rukiko nta myanzuro mfite kandi imaze imyaka umunani mfunzwe ati justice delayed justice denied bisobanuye ko ubutabera bukererewe buba butakiri ubutabera ugenekereje mu kinyarwanda Metre Butare wagaragaye amwunganira yemereye umucamanza ko koko habayeho imbogamizi zo kugera ku bunganira yavuze ko kuva yafungwa hashize icyumweru kimwe babonanye yavuze kandi ko yabonanye na mugenzi we Maître Shoshi Bizimana ariko ntibahuza kuri gahunda zabo ubushinjacyaha buhagarariwe na kapiteni Faustin Nzakamwita ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku mpamvu z'urundi ruhande yabwiye umucamanza ko koroneli Rugigana atandukira akajya mu bidakwiye gusuzumwa mu rubanza yavuze ko yavuganye n'abamwunganira kandi ko bahuye bombi ntibahuza gahunda bityo ko bitakabaye imbogamizi kapiteni nzakamwita yavuze ko icyashoboka ari uko uregwa n'abamwunganira basaba umwanya bagakora imyanzuro urubanza rukazabona gukomeza Metre Butare yavuze ko mu gutegura imyanzuro bidasaba gutangirira kuri zeru yavuze ko koroneli Rugigana Rugemangabo akimara gufungwa hari imyanzuro bari bateguye ariko ntibayishyira muri dosiye kuko uregwa yasabye ko bazabanza kuyinononsora umucamanza yabajije icyo bo nk'abunganizi ba koroneli Rugigana bakoze icyo gihe cyose afunzwe kuko bikigaragara ko nta kintu na kimwe kiri muri dosiye Metre Butare yasubije ko zimwe mu mpamvu zabibateye uwo yunganira yazisobanuye kutamugeraho byoroshye yanavuze ko nyuma yo gukatirwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare aba banyamategeko batari bazi ko bafite uburenganzira bwo gukomeza kumwunganira mu rukiko rw'ikirenga umucamanza yahise abaza umwunganizi icyo gukora kugira ngo urubanza rubashe kuburanishwa koroneli rugigana yakomeje gutinda ku kibazo cy'ubuzima bwe kubera uburyo avuga ko afunzwemo mu myaka umunani aranasaba kandi kubona mudasobwa imufasha gutegura urubanza n'ingingo ubushinjacyaha busanga yayiganiraho hagati ye n'abamwunganira umucamanza yategetse ko ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu uruhande ruregwa rwazaba rwateguye imyanzuro rukayigeza ku rukiko ubushinjacyaha nabwo bukazayisubiza ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane kuri koroneli rugiga n'ikibanze ni ubuzima bwe kuko abaye yakize mu magambo ye ati n'ejo nagaruka koroneli rugiga na rugemangabo yafashwe mu bihumbi bibiri na cumi ku ikubitiro ubushinjacyaha bwamureze ibyaha bitatu icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho biciye mu nzira y'intambara gukwirakwiza impuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda no gukwirakwiza intwaro no gukorana n'umutwe wa fdr ubarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda n'ibyaha byose ahakana kandi bimwe muri byo birasa n'ibyo mukuru we generali faustin kayumba nyamwasa usigaye abarizwa muri afurika y'epfo nawe yarezwe ndetse inkiko zimucira urubanza adahari zimuhanisha gufunga imyaka makumyabiri n'ine ku bireba koroneri rugigana mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha bibiri icy'ubugambanyi bugamije kugira naho ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara n'icyo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu muri rubanda rwamuhanishije gufunga imyaka icyenda maze ajurira avuga ko ari igihano kiremereye muri uru rubanza ku rwego rwa mbere rwaberaga mu muhezo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwamusabiye guhanishwa guhera mu munyururu nabwo bwahise bujurira icyemezo cy'umucamanza buvuga ko igihano yahanishije koroneri rugigana ari gito iburanisha ritahari riri ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabanyururu avedp mu burundi eh, risaba ko ikibazo c'ikena ry'incanco ry'ibitungwa bitandukanye gitorerwa umuti ni nyuma yaho hari abana babiri bariwe n'imbwa mu ntara ya bubanza nyene kuzitunga akemeza ko ata ncanco afise zo gucandaga izo mbwa atunze umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika ibanza diane ndonse niwe tubaza ino nkuru amakuru duhabwa n'abajeje intwaro avuga ko haheze indwi zibiri abana babiri bo ku mutumba mitakataka muri komine bubanza bariwe n'imbwa z'umugabo azwi ku izina rya muyabaga bivugwa ko atunze izishika kuri mirongo ibiri n'imwe abavyeyi bafise abana bakiri bato bavuga ko umutekano w'abana babo udashemeye ku bw'ubwo bworozi bw'izo mbwa umunsi zigazagura abana ngaha kwibarabara aho nta n'umwe yacaruka zitamwirutseko urumva rero natwe ngaha mu mu babanyi abana ubigumizako kugira ngo ntabacaruka ngo imugazure urumva umuntu arengana kwibarabara zitamirutseko ntiziziritse oya biraguma biyerera iyo hose iyo hose mu ishyamba birayerera iyo ugiye bigusangayo cyangwa ukabisangayo ibintu byunyurwa n'uko imbwa nyinshi zo mu mihana yo mu ntara zitazirikwa aba banyagihugu bo muri zone mitakataka basigura ko ahanini ari kubera ba nyene kuzitunga baba mu ngo zitazitiye ibyo bigatuma ziguma ziyerera mu bibanza bitandukanye abantu baranguriramwo imirimo ibintu bikunyuka ku basanzwe batunze imbwa nyinshi nk'uko uyu mubanyi wa muyabaga abivuga zirayerera ziguma zirera nyamba zibonye igitungwa zirarya zibonye abana abana hanini nizo zikarira hari n'ubwo ngo ziragutabura zishingamo amenyo gusa zikazikureka ukagenda hanze ziba zaturutse rero nta hantu zifise zirara ziguma ziyerera uko nyene zigenda mba- hageze ko zitaha ku mugoroba zigataha mu mutwenzo bakawusanga ziri hajya ku mugi wiwe mugari ntubigira uzibona aho zitaha kubibona ziguma ziyerera ahubwo ni nyinshi nka waramaze kuzibona ndeho uzibona kandi tubona jemba hajya nawe aba ngaho mba noreho uzibona ivyo biruko mu gihe nyene kuzitunga yemera ko atunze indwi gusa ikindi avuga ni uko atazicandagisha kubera ko haheze igihe atancanjo ziboneka muri iyo ntara ya bubanza mu bisanzwe twebwe ino hari haheze igihe kirekire mu ntara y'ubanza ata nshansho zazo zihari twari twaragerageje kuzibaza turazibura amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ni uko incanco z'igitungwa c'imbwa zishika mu ntara ari uko abajejwe amagara y'ibitungwa muri izo ntara bashitse mu gisagara ca bujumbura kuzigura ariko rero uwurongoye ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu n'akabanyororo mu karere k'uburengero avdp nkunzimana rafael abona ko ubwo bushikiranganji bwokwegereza incanco hafi y'abanyagihugu mu ntara cyo mbona amenga yuko abajejwe intwaro yuko bishiramo umwete kugire na leta nyene kugire decentralize ifate mu minwe incanco zivi bujumbura zije no mu ntara kugire turabe yuko imbwa nazo zocancwa kuba zishe zose siyo muti woba batoye icyo bikoze abajejwe intwaro basabye ko uwo mworozi w'imbwa azica ibyo yashyize mu ngiro aricamo zitatu nk'uko mu ntwaro babandanya babivuga urongoye zone mitakataka jack nikwitegeka avuga ko muri rusangi ugutunga imbwa nyinshi gufise ingaruka mbi zamaze kurya abo bana twaragiye n'abatwara umutumba tubwira ko ari imbwa zishika indwi mu ngabo banyu batubwiye ko ari imbwa zirenga cumi abandi babwira ko zibashika mirongo ibiri n'imwe igiti cyazo rero bose ntibagihuriza kuko ni imbwa nyinshi bava ko ziba ahantu mu kigo ziguma rero zinyegeye ku mutaga zikaboneka mu ijoro kandi ari nyinshi nk'ingana zigaburira zishobora kubura ibyo zirya hanyuma bakaziyarurira mu bitungwa by'abanyagihugu canke zikarya abantu kubera ko zabuze ibyo zirya nicyo nibwira nibaza ko ingorane irahari cane kubera ko ca zigora ukuntu azitunganya n'ingana zicungera muri rusangi iyo imbwa itagikenewe na nyene kuyitunga canke yagwiriye cane arayica ariko rero ukuzica si wo muti kuri bamwe mu banyagihugu bo muri ino zone ya mitakataka uyu asaba ko hoba amahimiriza ku bazitunze kugira ngo zibungabungwe neza kuzica si wo muti si wo muti cyane ahubwo gusa bamuhimiriza kugira ngo azitwararika zijyane ku rucanco bazicandage ariko kandi bamwe mu banyagihugu ntibatahura akamaro ko gutunga imbwa uyu mutama avuga ko aho hambere ariho zari zikenewe kubera uruhigi zatunga abahigi imbwa abahigi bagiye guhiga niho bazicana ariko ubu zitunga uwo ari we wese namba ari kuyikingira abasuma namba ari kugira ntisinzi ubworozi bw'imbwa burabaho gamuto ubworozi bw'imbwa bwamyeho imbwa barazorora mugabo uko bazorora ubu siko kera bazorora kera barazizirika ikaguma ngaho iziritse kandi yazirika imbwa imwe ntibyaba byinshi nk'ubu abatunze imbwa nyinshi bavuga ko biva ku kubura isoko yazo bakanka no kuzica ariko rero amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ni uko mu gihugu atasoko y'imbwa yemewe ku mugaragaro uretse ko hoba hariho iyiri mu ntara ya makamba igurirwamo ahanini iz'ikizungu ziza ziva mu karere gahana urubibe niyo ntara ko mu gihugu cya tanzania ariko kandi abifuza gukora urwo rudandazwa basabwa kwegera ubushikiranganji bukabibafashamwo mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u burundi abatwara muri komune ya rango turi mu ntara ya kayanza bariko baritegurira kuvavanura burundu n'umwuga wo kubumba abagikora uwo mwuga bavuga ko banka guhemukira umuco naho utagishobora kubatunga urwaruka rw'abatwara rwo muri komune rango rwo rwemeza ko rumaze gushinga koperative icukura amabuye yitwa twisubire ko batwa abo mu yandi moko nabo bagashima ko abatwa basigaye babaha akazi umenyesha amakuru wacu mu kayanza jean bosco ndarurinze niwe tubaza ino nkuru hari umwanya barima cyane n'umwanya nyine babonye nk'utuntu tweze baca bajya mu bintu byo kubumba kubera barihutisha diane ndayikengurukiye umutwakazi wo ku mutumba rusave muri komine yarango y'intara ya kayanza amaze imyaka irenga cumi yarahagaritse umwuga wo kubumba inkono iterambere niryo ryatumye ahagarika umwuga wa nyina nakuru nabaye nakuruza mu gituma narahebye kubumba ni kubera nyine atakarusho karimo nabona kandi ari ibintu bisaba umwanya munini rwose kabiruhisha kandi byunguke bikaguma byahombye gusa turabiheba bamwe bamwe ubu barabiheba rwose ukora iki jewe ubu ndi umurima nkongera nkorora uwo mukenyezi avuga ko yari yarasizwe n'amajambere ikivyemeza imfungugwa twasanze yateguriye umuryango wiwe ngiye mu mirima nyene ndabona nateye imvura ikagwa neza ndunguka rwose ndiko ndimbura nk'ubu nshitse ngaha muriko murafungura wobwira abantu ivyo risaze uriko urafungura ivyo ari vyo
ariko mfungura isombe n'inyama nkazihoza ubugari bw'ubududu n'igihe nyine nishobora gucanga nkakoresha ubugari bw'ibigori kuba umuntu ashobora kurya akanyama kera yahora abumba n'ibintu bidasanzwe yego nyene naho abatwa bo muri komine ya rango bariko baravavanura n'uwo mwuga atacu ugitanga hari abanse gutakaza umuco yego ni umutwakazi ndiko ndabumba benshi bateka mu masafuriya nico gituma turabunga tukabura abatugurira kubera ntutuma umuga nico gituma mbandanya nyene nkora ego ngo bagunda kuvuga ngo nta gutuma umwuga ngo kubera ngo utuma umwuga ngo uba ari uwo kuroga nanje nimva ariko mwenga sinotuma umwuga kubera atari uwo kuroga nico gituma ntutuma umwuga vy'ukuri ku ruhande rw'ugwaruka kubumba biriko birasubirizwa n'ibindi bikorwa epipode kamana yashimye kwegeranya urwaruka rw'abatwa bashinga koperative bise twisubire ko batwa mbega baba bakoze iki cotuma bisubirako epipode kamana ego mu kahise abantu benshi bari bazi ko abatwa ata bindi bintu bashoboye bari bazi ko ari umwuga wabo ari kubumba no guhiga ariko natwe twavuye twisubira ko turerekana ko dushoboye kurima korora kwimba ubutare kimwe n'abandi bahutu n'abatutsi turahavura turashinga iyo koperative twisubire ko uyu munsi koperative twisubire ko turiko turakorera ngaha muri komine rango niho twahereye ibyo turiko turakorera umunsi ni kwimba amabuye tukongera tukagira umusenyi na garavya turiko turakora mu masite ashika atanu izake igira ubuntu umwe mu rwaruka rugize iryo shirahamwe avuga ko umutwa w'uno munsi muri komine ya rango atari we wo hambere abatwa buno munsi n'abakera bari tofauti cyangwa baratandukanye mu kirundi batandukanye gute kera barakora imyuga idashobora kubateza imbere na gatoya imyuga yo kubumba yo kujisha ibirago ariko uno munsi dushobora gukora amakazi nk'ay'abandi barundi bose bari mu burundi bakora kandi aduteza imbere nk'aya ni nacyo gituma ubu tubona turi ku ntambwe ishimishije kubera ugutera imbere kw'abatwa ba komine rango ivyahora bizira bisigaye bivugwa nk'akahise uyu mukenyezi ni umututsikazi aturuka muri komine bugendane yubakanye na igira ubuntu izahake je papa wanje n'umututsi yego umugabo kumba nabonye babumba nyene ndayibona muri aba bagenzi kuko mugana aje umugabo wanje n'umutwe ariko nawe nyene ntiyigeze abumba mugabo abavyeyi be barabumba abavyeyi none maze kubabwira icyifuzo cy'uko ugiye kubakana n'umutwa uri umututsikazi bavyakiriye gute abavyeyi banje ntibabishimye kuko n'ubundi twagumye tuza turi inyegeza hama dava turaja ku mugaragaro biramenyekana muga twabanje guhungira muri tanzania kugira abahave bavyemera tuvuye tanzania rero baravyemeye mbere n'udufaranga dukeyi umuntu aratubahereza bahava barabitahura nyene batahura ko ata bintu vy'amoko bikihari baravyikuramwo muri komine ya rango urwaruka rw'abatwa rwandikishije amateka ko rusigaye rutanga akazi ku yandi moko yahora asuzugura ubwoko bwabo hambere kuba ndi naragiriwe ubuntu tukifatikanya nabo nashimiye imana kubera ndabona yuko yuko atari iby'abantu bose ni umuhutu ubwo buntu twagiriwe urabona bari gufata bagafatikanya n'abatwa bagenzi babo kuko nabo bari bo ariko nabo bashimye ko dufatikanya kuko twari dusanzwe twimbana ubutare n'agataka kuva kera twari dusanzwe dukorana nifatanya hamwe n'aba nyine batwa nyine turakorana nkora ngaha ku nkokoma nyine ibikorwa by'iterambere ko turabifashanya hamwe nabo twarabinuba muri seza ariko ubu turakorana neza barabaha akazi baraduha akazi nyine barampaye akazi baravuga ati ngo dukorane wewe nta ngorane muri iyo ntumbero umukuru wa koperative twisubire ko batwa asaba gushyigikirwa uyu munsi ishyirahamwe twisubire ko ariyo koperative yacu irimo abantu batandukanye kandi bakwije imyaka yo gukora aba abahutu duca nk'abatutsi ndetse n'abatwa ariko ariko dushimikira cyane ku batwa mu ntumbero yo kwerekana ko natwe dushoboye uyu munsi icyo tubura turabye ubushobozi dufise ibi bikorwa ni ibintu by'abanyamitahe bashobora kuba bafite imitahe minini minini twebwe twatanguje agatahe k'iwacu gatoya mu ntumbero yo kwerekana ko dushoboye uyu munsi turipfuza ko nimba hari abafise icyo bashobora guterera muri ayo makoperative yacu twashinze ni uko badushigikira umusitanteri wa komine yarango suwavisi haririmana aremeza ko abatwabo muri komine arongoye bageze ku ntambwe ishimishije mu kwiteza imbere yamara asaba abamaze kuba imboneza z'abandi muri bo gushikana iterambere ku batwa bose n'aho bari hose muri komine aramutswe muri komine yarango y'intara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika turiko turasa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere yuko duhava duhana agahindukira inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga yuko ibiciro by'ibifungurwa vyabo vyaduze cane gose ni mu gihe amafaranga canke ibiribwa bahabwa na pam bitakibashoboza ku, bitagishobora kumara ukwezi umenyesha amakuru wacu muri kongo vedaste ngabo aratubandaniriza ino nkuru yakurikiranye nyuma y'ukwezi kumwe ishyirahamwe rya pamu rigabanyije inkunga y'amafaranga yari asanzwe agenerwa impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda impunzi ziri guhaha ibiribwa by'uku kwezi kwa gatatu kwatangiranye n'icyo cyemezo izo twagiye dusanga mu masoko atandukanye ashyirwaho na pamu zitangaza yuko ziri kubura icyo zihaha n'icyo zireka kubera yuko ibiciro by'ibiribwa ku isoko bitigeze bigabanuka ariko amafaranga yaragabanutse ava ku madolari cumi n'atanu ashyirwa ku madolari cumi n'abiri iryo shyirahamwe rigenda rigenera buri mpunzi ubu dusumuko nyine ariko igitangaza twabonye ni uko ntibigeze batugabaniriza ibiciro ibiciro hakugabanya ibiharage twahora tugura ikiro idorare zero pwe witsi ariko gushika ubu tugura urudorare rumwe umuceri nyene bagumije kuri ya beyi nyene bamwe bagurisha ibiri na zitanu abandi nabo ni ibiri na zitandatu ukaca uraba ingene rero ungene wosuma u- byose bikatuyobera turinginga abadandaza batugabanye kubera natwe tubona yuko gusuma byatugoye baka bo bavuga ati twe igiciro ni ca kindi nyene genda mubazanye n'ababagaburira Nizigiyimana Esther wo muri village ya mbere mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko ibiribwa bari guhaha bidashobora kurangiza ibyumweru bibiri kuko n'inkunga y'amadolari cumi n'atanu iryo shirahamwe rya pamu ryari risanzwe ribagenera byabagoraga kuyakoresha kugeza ukwezi kurangiye ari nabyo bituma izi mpunzi zigenda zinjira mu madeni adashira je nahora mfata idolari mirongo ijana na mirongo itatu na zitanu ubu ni ijana n'umunani izo jana n'umunani ninafata nk'agafuko nk'udufuko tu- tubiri tw'umuceri n'agafuko k'ifu nta mavuta ndonka nta biharage nta nta munyu umunyu nibwo ndawuronka urumva nta kuntu honyine kira no kugwa no kuvunika mu kwezi kwa mbere abana bishwe n'inzara nakomeje mfata amadeni mfata amadeni uko kwezi guheze nafashe ideni nararishe mfata ideni ubu iryo deni n- ndaririshe kuko izo dorare nsigara ngaragara sigara ngaragara ibatuma basi badusubiza ku izo dorari cumi na zitanu basida none ko bazururukije bacoborurutsa n'ibyo kurya turebe ukuntu twobihendahenda tugasuma n'ahandi inzara igiye kutwicira mu nkambi Nubwo bimeze bityo hari impunzi zifite ibibazo byihariye nk'abasore n'inkumi bibana muri iyi nkambi berekana yuko imfashanyo y'idolari cumi na zibiri ishiramwe rya pamu riri kuba ari ntica ntikiza dore ko nabo bagera ku isoko amafaranga akarangira badahashe ibyo bifuza kubera yuko aba ari make uyu ni Albert Majambere umusore wibana mu nkambi yo mu Rusenda jewe naritaye imwe nguze ibiro cumi na bibiri bya semure hama bambwiye yuko nabiguze idolare umunani ngo n'ibice birenga ko batambwiye ingene bingana mbuciye ngura na maritiro abiri y'amavuta y'amamesa ariko bambwiye yuko izo dolari zose ziheze sindabibona neza ubu buciye mbura mbuze ibiharage mbuze umunyu umuceri ntawe ndose ivyo byose urumva nta na kimwe ndose mu ivyo byose urumva ubu nahanye agafu gusa no- n'amaritiro abiri y'amavuta mu idolari cumi na zibiri mu ivyo byose umva ingene zoba ubungiye kubaho gusa ndiko ndakora ubuyi nubwo mbona buzontunga kuko nta kindi kintu mbona kizontunga kuko sinzorya ubugari butagira ibiharage canke ubugari butagira umunyu urumva ubu ni ugutungwa n'ubuyi gusa bugaragara Iki kibazo cy'igabanuka y'inkunga y'amafaranga impunzi zo mu Rusenda zari zisanzwe zikoresha kije kiyongera ku kibazo cyo gutinda gupokera izi mpunzi zari zimaze iminsi zitotombera ndetse rimwe na rimwe zikanyuzamo zigakora imyigaragambyo isaba yuko zajya zipokerera ku gihe aba bantu batujejwe ngaha mu nkambi ya rusenda sinzi ibyo ari byo minsi yose gupokera yamara induru ntibigera badupokeza ku gihe twe twatanguye kuza dupokera itariki zitanu tumara nk'umwaka wose dupokera itariki zitanu ariko ubu turatangara cyane hari igihe usanga mupokera no ku itariki nk'ubu mu kwa kabiri twapokeye mu kwa mbere ibyo twapokeye mu kwa kabiri twabipokeye mu itariki miri- mirongo ibiri n'icyenda itariki imwe aho ukwa mbere koko ntitunaguharura uko kwagiye sedzi aricyo gituma gushika ubu dufise ibibazo birenze urugero Ishiramwe rya PAM mu kwezi kwa kabiri gushize niho ryatangarije impunzi z'abarundi ziba mu Rusenda igabanuka ry'inkunga y'amafaranga yari asanzwe agenerwa izi mpunzi ziba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ayo mafaranga yavuye ku madolari cumi n'atanu agera ku madolari cumi n'abiri iryo shiramwe rigenera buri mpunzi kubera yuko amashiramwe ya PAM na HCR afite amikoro makeya y'amafaranga ahanini yaturutse ku baterankunga Vedatse Ngaboko bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakoze no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mariko muratwumviriza tubashimire bivuye eh, ku mutima masaha ari imbere hariho ibindi biganiro bitandukanye n'amakuru turiko turabategurira muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri isanga mugikurikirana iminsi yose kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice nahaza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika kino kiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ejo mu vyo tubararikiye harimwo ikiyago c'amanyedini hakaba hari ico mushaka kutuyagira ico mwumva twokongera canke tukakosora muri kino kiganiro ntimwitinye kuturungikira email ni kuri radio yacu arobase gmail akaburungu com iminsi itandukanye mu iwanyu mu ntara tuba dufise ibitandukanye kuwa kane n'ibinigwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi nabyo nyine mushobora kutubwira ibinigwanurwa aho iwanyu mu ntara tukabibashikiriza diane nahazwe hamwe na fasil gebehu tudasize inyuma ingenieur lines twari kumwe muri kano kanya tubifurize umunsi mwiza mugira amahoro mu banyu no mu byanyu